iyi ni radiyo ijwi ry'amerika ijwi ry'amerika rigiye kubashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu kinyarwanda miriwe neza nshuti mwese turi kumwe kuri munsi wa mbere itariki zibiri y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu muri kumwe na federike munikije na oriyane itangishaka agiye kuducira ku mayange y'amakuru avugwa mu rundi muri iki gihe oriyane murakoze cyane ndabaramukije namwe mwese muduteze amatwi ejo ku munsi wa mungu itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu wari umunsi w'abakozi mu burundi no mu rwanda ejo ku munsi ku munsi wa mungu nyine perezida pia nkuru nziza yashikirije ijambo kuri radiyo na televiziyo y'igihugu cy'u burundi mu byo yashikirije arahamagarira abakozi bose bahunze gutahuka kugira bateze imbere igihugu cyabo ngibi bimwe mu byo yashikirije mu ijambo turasabye ko hakorwa urutonde rw'abakozi bari bataye akazi bivuye ku ngorane igihugu yitiyemwo n'abamaze gusubira ku mirimo dutanze ukwezi kumwe gusa utazoba aratonda ku kazi adoca afatirwa ingingo hisunzwe amategeko ibyo bizotuma ubushikiranganje bubijejwe bumenya igitigiri ntabanduka bakorerako mu gutunganya imishahara n'ibindi kubera bimaze kugaragara ko abenegihugu bijukiye cane kandi barumbira urudandazwa hasabwe ko iminsi y'amasoko yokongerezwa kwiyinga gutyo ibyimburwa bikunda kororeka bironke isoko ababirima ntibadebukirwe kubandanya bumvisha abenegihugu kudasesagura umwimbu wabo mu gihe ijuru ryagenze neza gutamarira mu masoko umwimbu wabo ku giciro cy'intica ntikize bukeye bagasigara bicuza aho usanga basubira gusuma imbuto ku biciro bihanitse gufata mu mugongo abenegihugu kugira abakerebutse kurusha abandi mu migambi y'iterambere mu kubaronderera uburyo bwo kubakaririza ubwenge mu bijanye no kwitunganiriza imigambi kwijukira ibigwati mu kwinjira ibimaze kuwuzura leta nayo ikazobandanya kubafata mu mugongo mu kubaronsa amasoko amazi n'ibindi byankenerwa ku bantu baba hamwe kuba mu bigwati birafasha kandi gutunganya inyigisho zitandukanye kugwaruka no kubera igihugu na cane cane inyigisho z'imyuga imyuga ituma ubwo gwaruka n'abenegihugu bashobora kwibeshaho mbere rugatanga akazi nyine rudateze amaso leta isanzwe ifise uburyo buke muri iyi minsi ibibazo by'ubutunzi byugarije amakungu n'uburundi burimwo muri uno munsi w'abakozi n'akazi mu burundi wahimbajwe mu bice bitandukanye by'igihugu tuje mu ntara ya rumonge aho turi kumwe na mugenzi wacu fidelite yishatse mu birori byahimbajwe umunsi mukuru umutumire mukuru yari icegera cya mbere cy'umukuru w'igihugu ni gaston sindimwo reka ibindi tubyumve mugenzi wacu fidelite yishatse turi kumwe ku murongo
Ego turi kumwe ndabumva Ariane.
Ego Fidelite ishatse ivyo birori vya ijambo nyamukuru yashikirijwe n'icagira ca mbere c'umukuru w'igihugu ryari ryavuga rite vyagenze gute ibirori?
Muri make yagarutse ku vyavuzwe ejo n'umukuru w'igihugu hari n'ivyo vyigize iryo jambo ariko mu vyo yavuze uh, nuko yateye intege abakozi bo mu Burundi ababwira yuko mu gihe Burundi bwarafatiwe ibihano nawe mu bihugu byari bufasha ko arakaryo nyabona ko barundi ko gukora kugira ngo bashobore kwiteza imbere ikindi naco yavuze ati ntibanka mu burundi leta y'umurundi ntiyanka abayifasha ariko ntishaka abantu baza bayiha amategeko ikindi naco cavuzwe nuko vya bikorwa rusange vyari bikorwa iminsi yose kwa gatandatu ubu unye bigiye gutunganya ukundi gusha ni ukuvuga ko ibikorwa rusange biza bikorwa rimwe mu kwezi urakoze cyane fidelite ishatse ibindi kuri ivyo birori uza kubidushikiriza mu buryo burambuye mu kanya kari imbere dukubitire mu ntara ya kirundo aho umushikiranganji w'ubutunganye nawe nyene yitavye ibirori vy'uyu munsi mukuru turi kumwe na mugenzi wacu jean bosco ndarurinze jean bosco ijambo nyamukuru ryashikirijwe uh, mu ntara ya kirundo ryavuga rite
ego oyani ijambo nyamukuru ryari ryazanywe n'umushikiranganji w'ubutungane akaba ryari ijambo rya leta ryashyikirijwe ejo n'umukuru w'igihugu ariko rero iruhande y'iryo jambo umushikiranganji w'ubutungane yishuye ku bibazo bimwe bimwe bisa n'ibyashyikirijwe n'uwaserukiye abakozi ivyo navyo akaba ari hanini ibijyanye n'igiturire mu gisata c'ubutungane hamwe n'ibijyanye n'uko ico gisata c'ubutungane kitigenga mu bijyanye no guca imanza ikindi kibazo cyashyikirijwe n'uwaserukiye abakozi abakozi nikijanye n'ico abantu eh, banyuruzwa hanyuma ntibaboneke irengero aho yasavye yuko leta eh, n'ubucamanza bobikurikirana emero hantine kanyana mushikiranganje w'ubutungane eh, yavuze yuko eh, ikijanye n'abo bantu banyuruzwa ko bitovugwa nk'ibihuha ahubwo ko uwo bivuga bari umuntu avuga ati wanyurujwe n'inaka yatwawe na naka izina ryiwe ni naka gutyo bagashobora kumenya uko bamukurikirana Urakoze.
bitabaye nk'ibihuha ikijanye n'uko eh, hari abantu eh, ikijanye n'u- n'ubutungane naho mu ntara ya kirundo Urakoze w'ubutungane cyane.
yavuze ko intara ya kirundo igiye kuba akarorero Urakoze mu bijyanye n'ubutungane cyane kuko rwose.
icyo kibazo agiye kucifatira mu minwe murakoze cyane rwose nawe uze kudushikiriza iyo nkuru mu buryo burambuye mu kanya kari imbere murakoze cyane
ubu naho ni cya gihe cyo kubashikiriza ikiganiro giha ijambo abanywanyi b'iradiyo hejuru ry'amerika muri sanga ibiganiro byari byatumiyemo leta y'uburundi hamwe n'abatavuga rumwe nayo yarusha byari gutangura uyu munsi kuwa mbere byarasibijwe kandi hari isango ryo mu mpera zo ku kwezi ko ariho byose biragutangura iyo ngingo yo gusibya ibyo biganiro rero yatangajwe nyuma yaho habereye imibonano hagati y'umuhuza mu biganiro bihuza abarundi benjamin mkapa yahoze ari perezida w'igihugu cya tanzania hamwe n'umunyamabanga mukuru w'umuryango w'ibihugu byo mu karere ko mu museruko libera mfumukeko ivyo biganiro vyari vyatekanijwe kuba hagati y'itariki zibiri n'itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu ingingo yo gusivya ivyo biganiro yatangajwe mu itangazo ry'ibiro vy'umuhuza mu biganiro vy'abarundi iryo tangazo ryavuga kw'isibishwa ry'ivyo biganiro rizoha umwanya umuhuza wo kuganira kugirana iyindi mibonano n'impande zerwa n'ibibazo by'uburundi hamwe n'izindi mpande zose zifise uruhara mu bibazo bihanze uburundi bitikanijwe ko ibiganiro rero bihuza abarundi bizoba mu ndwi igira gatatu y'ukwezi kwa gatanu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatandatu mbega isibishwa ry'ivyo biganiro mwebwe muriha muriha insiguro nki iyo sibishwa ryoba ryibukije ibiganiro by'inshuro gira kabiri perezida w'igihugu cya uganda akaba n'umuhuza mu biganiro by'abarundi yoweri museveni yari yatumiyemwo abarundi arusha mu ntango z'ukwe- z'ukwezi kwa mbere muri uwo mwaka ariko ntibyaba kuri ibi bibazo byose rero twatumiye abarundi eh, bakurikiranira hafi ibibazo by'abarundi twatumiye professeur libera ntibashira kandi eh, yigisha muri kaminuza université libre de bruxelles hamwe na dr innocent bano eh, nawe nyene akaba aba i buruseli mu gihugu c'ububirigi mwiriwe neza bashingantahe mwese turi kumwe mwiriwe mwiriwe neza Eh, murakomeye yego n'amahoro nego reka dutangure ku mushingantahe libera professeur libera ntibashira kandi isibishwa ry'ivyo biganiro muriha insiguro nk'imwebwe yego murakoze cyane kinohera ko no kuramutsa abanywanyi bariko baratwumviriza Eh, nkahoza n'abarundi bose bababaye Eh, isibishwa ry'i- z'ivyo biganiro eh, nyine tubibona ni uko eh, ntibitangaje ntibitangaje kuko eh, eh, turamenyereye kumva eh, ubutegetsi buriho mu burundi butakurikiza ivyo bwemeje bwemeye Eh, n'umuserukira amerika leta zunze ubumwe za amerika muri mu karere k'ibiyaga binini arahe- arahetse kubivuga neza avuga ati eh, mwe muremera ibintu mugabo mugahindura Eh, igisigura rero yo sibishwa zi- z'ivyo biganiro ni uko ubutegetsi bw'ibujumbura eh, buvuga bwemera ikintu eh, mugabo hahera iminsi bugahindura Eh, twarabibonye kenshi Eh, nibaza rero ko abahuza eh, bihaye iyo minsi kugira bagondoze ubutegetsi bw'ibujumbura bushobore kuyaga n'abarundi bose Ego, reka nico kibazo tukibaze mushirantahe Innocent Bano eh, si ubwa mbere ibiganiro vyari vyatekanijwe bisibishwa mwebwe iryo sibishwa rigira kabiri muriha insiguro nke
Eh, nanjye manje kubaramutsa ndamutsa n'abarundi bose ndabipfuriza n'umunsi mukuru mwiza w'abakozi hanyuma je urumva sindinda kuja kurandira ndibaza yuko ibiganiro bitekanijwe haba hariho ibintu bitatu ko ndabizi bitegezwa kubahirizwa hariho babanza bakaraba ingorane abantu bafitaniye bakaraba ateza kuja muri ivyo biganiro bakaraba n'ingene biteza gukunda arivyo bita mu gifaransa context nibaza rero umuhuza yoba yarasibije ibyo bintu ko yabanje akaraba ibyo bintu byose akaraba ingorane bateza kuvugana abo bantu akaraba bateza kubijamo akaraba n'iyo kontekisite ituma iyi kontekisite ibyo biganiro byoberamo nicyo gituma nibaza ko aribo babisibije nibaza ko atari leta y'uburundi yabisibije ahubwo ari uko abo bose byega bateza kubanza bakavugana babonye rero ko igihe kitari gikwiye kugira ibyo bintu bibe
mu shantahe libera ntibashira kandi ibiganiro byasibijwe n'umuhuza ku bwanyu cyangwa byasibijwe n'abaja mu biganiro baba bafise ibintu badahurije ko
ibiganiro murazi nyine bigenda icambere coco bahuza barasaba abari mu mpari ibyo no kwita nk'ibirego hanyuma bakabyihweza bamaze kubyihweza nshatse kuvuga ibyo banavuze ingorane barazizi abaja mu biganiro barazwi lo kontekisite barayizi barinze batuma ko ibyo biganiro ni uko ibyo byose bari babinonosoye n'inyandiko zivuga ibinyene banavuze baba bazishikirije abahuza icasibije ibyo biganiro n'ubutegetsi bw'ibujumbura bwaba bugira intambwe imwe mugabo bugaca bugira zibiri inyuma si mbere murabizi bimaze igihe kininiya hanyuma ikindi kuri bo bashaka y'uko petero nkuru nziza yimarira iyo manda yihaye bimwe mu mu gifaransa jouer sur le temps ariko rero ikibabaje ni uko abarundi baguma bapfa ibyo turaje kubigaruka ko mu nyuma
ino sambana mu kanya gatoya cyane rwose leta y'uburundi aho ironkeye ubutumire yavuze ko ubutumire yaburonse ubwa nyuma icyo muribaza ko coba ari cyo cyatumye ibyo biganiro bitaba
je nibaza yuko leta y'u Burundi nk'uko nabivuze no kwita acteur muri bimwe bitatu navuga nk'abandi nibaza ko igihe itumiwe kwicara hamwe n'abandi bater irafise ivyo iteza gutegura irafise n'ingene iteza kubitegura igihe rero ivuga iti igasaba abateza kubumviriza ibiganiro ibyo aribyo byose n'abandi atari leta barashobora kuvuga ati hari ahantu hari ibikibuze muri abo bahuza nyine abarundi barashobora kuvuga ati hari ikibuze twari twabitegekanyije igihe mugabo hari ibintu bikibura nibaza yuko tuca tuja ku isunzu ngo tuvuge ni leta y'u Burundi kuko icyama cy'intangaza ni uko iminsi yose leta ibi byose abijako kandi nk'uko mubizi leta y'u Burundi yari yatanga gufata n'umugambi wo kugira ishobora guhuza abarundi mu gushyiraho umugwi uteza guhuza abarundi hagati mu gihugu ikaba yisunza yasabye ari amakungu ifatanyije ari amakungu kugira barabe ko babafasha ku byo bariko barakora mu Burundi nk'uko bamwe babafasha kuko Burundi si igihugu novuga ngo kirizore kirafise n'abagenzi kirafise n'abandi n'abo bahita abapartenere baraza hamwe bakarabira ibintu hamwe kwa muntu rata amakosa kuri guverinoma nibaza yuko mu gifaransa navuga ko ari argument simpliste
tubibutse inshuti mwese ko muri kamara bandanya kumviriza iradio ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turiko tuvuga cyane cyane kwisibishwa ry'ibiganiro vyari guhuza abarundi vyari gutangura uyu munsi kwa mbere mu gisagara ca Arusha aho ni muri Tanzania turafise abanywanyi b'iradio ijwi rya Amerika bariko barakurikirana ikiganiro reka dutangure kuri Serge Serge mwiriwe neza
namahoro murakomeye murafise iciyumviro murafise ikibazo duga kwijambo yego jewe ikibazo mwarifise nuko kuva leta na opposition bitanguye nuko leta itigeze yavuze ati nta na hamwe bazokwigera bicarana hamwe na opposition ngo bicarane mu biganiro ati kubera ngo bashatse ngo gutembagaza intwaro je simbona ukungene rero boguma bavuga ngo bariko ngo baratumira ngo barya ba niyo mbare ngo batumire na leta kandi leta idashaka kuko idashaka yuko bicarana hamwe
leta ivuga ko itazokwicarana n'aba abo yagiriza abo ivuga ko bagize uruhara mu mu kudurumbanya umutekano yego reka tuje ku wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika ikibazo cawe mu kanya baracishura serge emile mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro yego jewe ndafise ikibazo n'iciyumviro yego tugakwa ijambo
jewe ico mbona ni uko leta yacu leta y'uburundi
iriko iriko iradutebya cyane twebwe abarundi nitwe tubabaye twebwe bato bato kuko ntidushobora guhamba n'umunsi n'umwe kandi birababaje cyane ubona kubona muri afurika ihaciye amezi n'ayandi abantu baguma bahwera baguma bahwera mugabo ukaguma wumva ari ari guhamba ari guhamba gusa rero nk'uwo numva yaserukiye leta y'u Burundi ariko aravuga ngo yuko hari icyo bari bakiko bari bari baritegurako bitumvikana na gatoya kuko leta y'u Burundi iri mu gihugu niyo niyo yari gutegura avuga iti ko bashimye ko duhurira hanze reka twe twihutireyo badusangeyo uwo wese yumva akaryohewe ku mutima ashyigikire icyiyumviro ndetse tubone ibikwiye kwa mu burundi nibyo twasaba leta y'u Burundi yuko yotunyarukirizayo igasaba abo bari kwagira ibiganiro bari kuhategura ibiganiro bakatunyarukiriza twebwe abarundi bato bato tuka- tukaronka amahoro tukiyumva tukara kuba urimi barabumva ngo genadi iragurikanye aho ugiye hose barakurate urumva dufite umubabaro mwinshi cyane ntibatunyarukirize murakoze murakoze emile eh, dutangure kuri mushana innocent bano mu gico mwishyuye kubishikirijwe na emile eka na serge mu kanya gatoya
Eh, je nashaka kubaza abo bantu ibiganiro ko babitekanije je natanguye ndababaza ingorane bazoza kuyagirako bwa mbere nkeneye kumenya iyo ngorane bazoyagirako iyo abantu baca basimbira ku maradiyo ngo bakavuga opozisiyo bakavuga ntiyombare bakavuga ndende biranwenza none ingorane z'uburundi nabo bariko bazitera U- ah, abariko batera izo ngorane bamara kuboneka bakaja habona je nibaza ko ivyo biganiro batumiye abarundi bose bafise ico bashobora gushikiriza Eh, nibaza ko atari niyo mbare nibaza ko atari opozisiyo aribo bonyine bafite ibibazo- ibibazo byo gushikiriza ega na twebwe tuba hanze turafite ibyo dushikiriza n'abandi bose bafite ibyo bashikiriza hanyuma ku byerekeye ibyo nabyo byo kuvuga ngo abantu baguma bapfa bahamba nibaza yuko eh, eh, ibyo by'izo by'izo ngorane aribyo navuze ati ibyo biganiro bikozoba kugira ibyo bintu bishobora guhera nibaza ko bateza kuvyitondera ntibibe nka mbere hamejo aho bukera nibongera kuza gu nibaza hariya bagatangura kugabana ibyo bagabana hanyuma abarundi mbega twejo boca bas- bo- boza kwakumvikana ibintu hama natwe turi hanze canke abandi bazovuka hirya yejo bakavuga ati ivyo bintu navyo twemeye natwe tugiye gufata dutera amagrenade vyogenda gute nibaza ko abarundi bateza kubanza kwiyumvira kwanza ikizoba kibajanye hajya muri bijya biganiro si ivyo vy'amagrenade si ivyo vy'iki ari ingorane nyinshi abarundi bateza kwicarako nico gituma eh, ari leta ari n'abandi boba barashikirije ivyiyumviro ko babanza kwegereza imbere ivyo biganiro nibaza ko babanza kwicara hasi bakabanza bakiyumvira igituma bagiye kwicara hamwe n'ivyo bateza gushikira gushika uno munsi jewe sinzi n'ingorane ivyo i- i- i- ico navuze arivyo bita eh, issue mu congereza problem bazoza kugira ko ku- kuvuga ntayo ndamenya hama sindamenya nabo ba- abazoba participate bazoja mu ivyo biganiro abaribo mugabo nibaza yuko abateza kuja mu ivyo biganiro nk'uko eh, nations unies ariko rwego Yego.
rwatumye daye n'ivyo biganiro biba byabishikirije bavuga yuko umuntu wese azoba muri resolution mirongo ibiri mirongo ibiri na kabiri mirongo ine n'umunani ivuga ko umuntu wese yagiye mu bwicanyi akoresha violence ata kibanza afise mu ivyo biganiro Ego, Uwuzoza mereka- rero atumira abo nibaza ko abo batera amagrenade atakwiye gutumirwa mu ivyo biganiro kuko nations unies na nyene yabivuga rero mushantahe libera ntibagishaka ntibagira- ntibashaka kandi namwe ku vyiyumviro eka n'ibibazo vyashikirijwe na serge na emile hamwe n'ivyo mushantahe innocent bano avuze mu kanya gato ni mu kanya kanya gato cyane rwose Eh, serge na emile urumva ko bababaye Babara- bababajwe n'abarundi birirwa barapfa n'abarundi birirwa baranyuruzwa izuba riva Eh, hanyuma leta igakwega amaguru Eh, ico ni cambere ca kabiri erega iyo hari ingorane mu bantu babiri abo oye bafitaniye ingorane si batora ah, ah, aba- eh, nuze leta iteza kumviriza neza abafasha aba bagomba gufasha guhuza abarundi si si leta ivuga ati ni naka zoza ni naka zoza mbega ko leta yagirizwa kunyuruza abantu kwica abantu izuba riva eh, none u- a- abica ni bande abatera amagrenade eh, ni bande eh, icyo nshaka kuvuga rero ni uko eh, ku bwanje eh, nk'uko abarundi benshi babivuga nk'uko serge yabi- yabivuze leta niyemere yitaba ivyo biganiro hanyuma eh, bayage bashira imbere ineza y'abarundi ko abarundi bararushe eh, hari hafi ibihumbi amajana atatu eh, ibihumbi amajana atatu by'abarundi bahunze igihugu babaho nabi cyane eh, nko muri tanzania amatwi adusumira bariko bicwa na, na korera Eh, ivyo bintu hari uwo vyemera eh, abana birwa baranyuruzwa ugwaruka eh, kwicwa eh, bunyamaswa hari umurundi yovyemera nagira mbaze bano yuko ubwo bwicanyi buba izuba riva arabushigikiye none kugira dutore umuti rero jewe mbona rero mu maguru masha ro- leta yo yo kwemera ikagenda kwicarana n'abarundi bose atanumwe bakumiriye kugira twige ikibazo c'uburundi tubwubake butere imbere eh, nk'uko ibindi bihugu biriko biratera imbere muri kariya karere Ego me reka duhe n'ijambo wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'Amerika Terence Terence mwiriwe neza Terence muratwumva
yego ndabumva murafite ikibazo murafite icyiyumviro du- duga ku ijambo mu kanya gato
Eh, ahanini jewe n'iciyumviro nagomba nterere Ego
Eh, ku bijyanye n'ibiganiro bigiye gutangura icyo nashaka gusaba leta ni uko itobandanya ivuga ngo ntituzoganira n'aba canke n'abariya kuko umuhuza niwe amenya abatumira mu gihe abantu babiri baba bari mu matati umwe navuga ngo ujya ahe niwe ari mukuri ngo uwe nawe ntakuri arimwe boreka umuhuza akazokumviriza umwe wese agashikiriza ikibazo afise batarinze kuvuga ngo ujya ahe niwe ategereza kuza byerekana yuko womengo ni intambamyi yo kugena ibiganiro ntibibe aha abarundi natwe turarushe dukeneye ibiganiro bihuza bose atanumwe avuyemwo abarundi turonka amahoro arama murakoze murakoze Terence eh, uko ah, tuvyumva nuko abarundi basa n'abarushe baruhishijwe n'ubwicanyi bwirwa buraba reka tubanze duhe ijambo com hanyuma dusaba abashinganaye turi kumwe ngaha bagira ico bavuze ku vyo bashikirije com mwiriwe neza
turamwiriwe murafite ikibazo murafite iciyumviro
bo twatasha gutera injiro kw'ivyo kw'iyo topike mwashizeko yego
ibyo mbona ata ibiganiro nabo mbona bimeze ko mbona byobera hafi nko ngaha mu gihugu mbona umutekano ukwiye nasaba impande zose ko ingenzi kumvikana umutekano nawo ni sawa turajya turaryama nta kibazo mbona kihari ibyo ari byo nabona ni uko bitarinda kugira hanze y'igihugu niyo byobera nk'ino hagati mu gihugu bagatora nk'intara imwe mbona hose byogenda neza nta ngorane
Ego mereka tubaze eh, umushirantahe inosambano kuri ivyo bibazo ikibazo cashikirijwe na Terence avuga ko abarundi barushe eh, bakwiye kuja mu biganiro eka eh, kome wewe akabavuze ko ata mu- ata kibazo abona abona umutekano ari wose n'ibibazo- n'ibiganiro vyobera mu Burundi Eh, Innocent mugira ico muvuze kuri ivyo vyiyumviro vyabo bashirantahe babiri hanyuma tubandanye
Eh, je nibaza kuvuga ko abarundi barushe ubwa mbere bo abarundi barushe ba, nibaza ko baba bafise igituma barushe nibyo namye mvuga ingorane abarundi bafise eh, nibaza ko umukuru w'igihugu yashizeho komisiyo yo kugira abarundi babicare bayage bavugane ibyabo sinibaza yuko inyishu izotorerwa n'abantu eh, tubiravye ingorane bari bashize imbere itakiriho ni ukuvuga ngo manda hanyuma n'abashatse gutembagaza ubutegetsi Eh, izo ngorane nibaza ko zitakiri mu nzira zitakiriho hanyuma nkaca nibaza ikibazo none abo bantu bashatse gutera izo ngorane bose ko mbona bace bafata bakigira hanze bamwe bamwe bashitse aho bashitse kubera uburundi bwari bwarabafashe abarundi bikokoye bakabirakuya bakaza barabariha imishahara bamwe na bamwe bagasahura n'itunga ryabo bakagenda baritwaye hanze abandi nabo bagaca baja mu bihugu bimwe byo hanze byari bishaka byari byabafashije byabemereye ibyo babafasha abantu bashika nka- batarenga na mirongo ibiri aribo bandanije batera izo ngorane nibaza yuko abo bantu rero ata bantu umuntu yobandanya bagendera ko nibaza ko abarundi benshi bashaka kuba mu mahoro bari burundi kandi n'abanyepolitike benshi bibaza ko hari ico bafise bavuga mu vyerekeye ivy'uburundi bari burundi nibaza ko bokwicara hamwe mugabo rero igihe vyokenerwa ko bokwisu bokwitabaza ama, amahanga nk'uko nabivuze kare bagashobora gufasha kugira babaje hagati na hagati kugira iv- ingorane zabaye ntizizosubire kuba ko twe twifuza yuko ivyoba vyose mu kuyagwa kw'abarundi bitoba bya bindi ejo nibapfa kubona nihagera yuko umwe atsinze amatora uwundi ntayemere nihaba yuko umwe afise iki giti canke bapfuye itongo ntavyemere bagacaza gufata ibigwanisho ivyo dutegerezwa kubikura mu nzira ntibizopfe bisubiye mu Burundi abarundi bitorera abo bashoboye abasha- abo bashaka ko batwara kandi mu mutekano ata gitsure kiriko kandi ata muntu wo hanze aje kubereka ivyo bategerezwa gukora Ego, me- nibaza ko arico gikenewe Ego mushirantahe eh, Libera namwe ku bibazo vya ku vyiyumviro vya Terence na com eh, Terence eh, ya asaba ko ibiganiro byoba mu buryo bwihutirwa leta ikemera kuja mu biganiro mu gihe komewe bavuga ko atakibazo n'ibiganiro byobera mu Burundi umutekano ari wose ngira nibutse kome cyane cyane na na bano yuko ministre w'ubutungane yari mu kirundo yavuze yuko abarundi banyuruzwa ministre de la justice we nyene ashinzwe ubutungane aremeza ko abarundi banyuruzwa ku munsi ku munsi asaba yuko wewe urumva aravyemera akavuga ati abanyuruzwa nibavuga amazina y'abanyuruzwa murumva igicumbi ca mbere cerekana ko ata mutekano uriho ica kabiri ku wa mbere uheze itariki mirongo ibiri na zitanu baragandaguye general kararuza n'umupfasoni wiwe n'umwana wiwe imana yaranakinze kuko murazi ko vyakorewe kw'ishuri abana bari kwaja kw'ishuri kuri saint esprit aho ivyo vyerekana ko umutekano uriho birababaje rero kumva umushinga ntahe bano yize amashuri akanonosora ahakana ukuri kuva kuboneka ku munsi kuboneka kuri bose yuko mu burundi hari ingorane ni nacyo gituma abahuza bagerageje kumvisha iyo leta yuko yoja mu biganiro kuvuga ni ukuvuga yuko hari ingorane icyo kibazo kirandira ko abarundi bose baremeza yuko hari ingorane egome reka duhe ijambo wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika frederic mwiriwe neza
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyiyumviro
yego je nagomba mbaze uwo inosambano areke kuza arakina ku barundi kuko rero abarundi ubu bararusha areke kuza arakukiza kukubera iki gihe sawa gukukiza nawe kuvuga iki bintu ko biri abantu birirwa baricwa birirwa barapfa birirwa barangara mu rundi bintu n'akajagari hanyuma ikindi naco nashaka umbarire gatoyi hari irishyirahamwe hano abakozi bo mu nzu ryitwa katede kugira ngo rikore gukoresha rusasuma ubwo bagira bagacatangishwa amafaranga menshi y'umurengera n'ibintu twashake ko mu bitwarirwa uko biri kubera aha mu rundi bintu byinshi n'akajagari baze baravuga baze baravuga ibintu babona biteza imbere igihugu ariko uza barakokiza kubera abanyagihugu benshi bararushe murakoze murakoze frederic ikibazo ca rusansuma tuzokibaza abatetsi bajejwe intwaro yo hagati canke uwundi bushikiranganji abashinga turi kumwe ngaha ntibashobora kwishura ico kibazo ariko ikibazo mwabajije innocent bano turamusaba mu kanya guhe inyishu reka duhe n'ijambo kandi wundi munywanyi w'iradiyo ijwi ry'amerika amidu
alo mwiriwe mwiriwe neza murafite ikibazo murafite iciyumviro
ego mbanje kukuramutsa frederic eh mwiriwe neza murakomeye ego mbanje kuramutsa n'uburundi bwose biko baratwumviriza n'abarundi bose bariko baratwumviriza yego
ego ku gitekerezo c'iwanje nshaka kuvuga ku vyerekeye ibiganiro duga kw'ijambo
ego turavye leta y'uburundi iriko iramera nk'idadaza ku biganiro ahubwo ahubwo niraba kungene yo yo yo yo yoja mu biganiro kuko twebwe abanyagihugu tuba bamwe bamwe twamaze kuruha kubera tuguma twicwa bamwe bamwe twangazwa tukicwa na twacwa ataco tuzira amagerenade dutegwa nawe wo mutumira ariko aramera nk'ukokeza akokeza akokeza ahubwo nareke kuza abakokeza kuko ko turavye twebwe kenshi cane abapfa turi benshi cane urwaruka rupfa ni rwinshi cane ahubwo naraba uwo mutumire ahanure leta y'u Burundi ije mu biganiro kuko twe turumva ko bariko baramera nk'abavyanka
murakoze kumwe bigenda neza kuko natwe abarundi twarushe cane gose ikindi ca kabiri naco frederic yego
nashaka namwibarize uwo mutumire mwebwe gamutumire mwebwe ko, ko tubona ko tubona leta y'u Burundi bamwe bamwe nkabanyamitwe bande nkabavugira leta none nka rya jambo ryo kuvuga ngo nta biganiro bizoba ni leta ibatuma ahubwo nibarabe barabe babije mu biganiro nk'abandi kuko kuko urwaruka rufungiye mu ntara ya murambya ahantu mu mpimba ni rwinshi cyane kandi kandi ruzira ubusa kandi ataco rwazira rwagiye mu manifesta
murakoze barakumwe ahubwo abafunzi barekugwa murakoze ya midu reka tuhe ijambo Murakoze abashikana cyane.
murakoze reka duhe ijambo abashikana turi kumwe turabe ingene mu kwishura bugira ico wavuze eh, ku bibazo bishikirijwe na Frederic na Midu eh, Innocent Bano mu kanya gato cyane gose umunota umwe je nkuko nanjye ndabivuga navuze nti sinahakanye katangona nzi burundi mugabo leta y'uburundi n'abarundi baricaye hamwe barumvikana ko hariho in- a- eh, baratora icyo nokwita insima zo gushobora ibikoresho bishobora gutuma amahoro agaruka mu burundi abarundi bonyene bateza kwicara hamwe nibaza yuko bashyizeho komisiyo mbega kubera icyo abarundi bonyene bigaya badasho- bumva ko badashobora gutorera gutorera inyishu ibibazo bafise nibaza ko ijya komisiyo kubona abantu bavuga ngo bamu- ngo ibiganiro babijemwo hanze bagire gute ibiganiro bateza kwita ibiganiro nibaza ko ibiganiro byatangwe mu burundi kuva abo bantu ba- sinzi kuba mu burundi je nibaza ko naho ah, haciye iminsi mikeya nta- ntaho nyori burundi gatoyi nibaza yuko mu minsi nari maze iminsi ngendayo nasanze ibiganiro biriko biraba hagati y'abarundi abanyepolitike abo muri sosiyete sivile kabarundi bose none ivyo si ibiganiro hanyuma ico nashaka kuvuga ivyo bavuga ngo leta ntiyitaba ibiganiro leta yaravuze ko izogenda mu ivyo biganiro ntiyigeze ibihakana n'umunsi warimwe mugabo rero nk'uko nabivuze kuva mbere hose hari ibintu bimwe bitegerezwa kuja mu, mu, mu ngiro kugira abarundi bariko baganira mu burundi bumve yuko ibiganiro naho bizoja hanze azoba ari ivyaba- ivyabo ivyo rero leta nk'iyatowe n'abenegihugu ntishobora kuza kuvuga ijwi itahawe n'abanyagihugu abanyabenegihugu nibateza kubabwira bati twebwe dukeneye ibi n'ibi n'ibyo muzojamo byose hama ikindi naco ntaramenya ni bande bazoza kugira ivyo biganiro hamwe na leta ntabo ndamenya gusa uno munsi urumva nico gituma ataco nobivugako ikigira gatatu nibaza ko nk'uko nabivuze ivyo biganiro bitegerezwa kuzotegura inzira irama izokwama yerekana ko abarundi bategerezwa kuzokwama batorera inyishu ibiganiro i- ibibagoye ari ukoresheje bakoresheje amahoro badakoresheje amagrenade Igome- ivyo nivyo navuze nibaza rero ko abarundi arivyo mutegerezwa kurindira ko leta izotegerezwa kwicara ikagenda kumvikana ko kugira ntagire mu nyinshi izotorerwa mu- muri violence arivyo nite vy'amagrenade abatoye iyo nzira yo gutera amagrenade no kwica abantu nta muntu n'umwe ashyigikiye kwica abantu nanze arivyo nta bantu nshyigikiye kwica abantu ari naco gituma ibiganiro bizoba byose bitegerezwa gutora inzira izotuma abarundi baba mu mahoro gushika egome reka duhe ijambo uh, professeur Libera ntibashira kandi uh, ku vyiyumviro uh, kandi ikibazo vyabajijwe na Amidu hamwe na Frederic mu kanya gato cyane gose umunota umwe ego gose gose nagira nibutse bana yuko inzira y'amahoro ya bari abarundi bari barayitoye ni akoro darusha Eh, ubutegetsi bwa nkuru nziza bwasambuye icya kabiri ni uko ibiganiro mu burundi byamyeho ni ukwibutsa abana ko abanyapolitike bose bigeze guhurira mu kayanza bakadefinisa fedorute havuye mu iki ni ukwibutsa yuko habaye etama- les etats generaux de la justice ubutungane uno munsi bukora gute mu burundi ntumwibutsa yuko habaye leta genero de media Ah, leta irumvikana n'aba- n'abajejwe ama- ivya- gu- gu- gu- guhuza ivy'abajejwe abajournaliste barashika ku barafundika havuye mwiki ico nshaka kuvuga rero ni uko leta iriho mu burundi uno munsi ariyo ntambanyi y'amahoro mu burundi kubera cane cane yanzira b'abarundi bumvikanye bivuye kure yitwa koro darusha ariyo basambuye
murakoze Libera reka tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza iradiyo ijwi ry'Amerika risambyanyere Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda turi kumwe n'abandi banywanyi b'iradiyo ijwi ry'Amerika Tarsise na Mboni Mpareka dutangurire kumushana Tarsise Tarsise mwiriwe neza
mwiriwe neza murafise ikibazo murafise iciyumviro
Eh, mbanza ndamukirize abatumire eh, barakumva
Eh, ikihe cyiyumviro nagira nshikirize ni uko yaba leta yaba abayirwanya yuko boja hamwe kuko inyishu n'ibi byose zamye ziva mu biganiro Eh, kuko nta munsi n'umwe haziwe kwigera hatsinda inguvu canke ingimba yaba leta yaba abayirwanya batemeye ngo baje hamwe nta kintu tuzigera tubona c'umutekano hama intererano nagira nshikirize yari iyo hama nayo mfite ikibazo ngira mbaze uwo mutumire inosabano aravuga yuko uh, leta itoshobora ku- kuganira n'abayirwanya kubera baba bafashe ibigwanisho ariko aho niho hari umuti nyene tegereza kuvugutira umuti kuri ico kibazo nyene kugira ngo uwuvise ikibazo uwuvise ingorane niwe ategerezwa kubanza gu- gushika akavugana n'umuntu bari ba- bazisangiye niho ntibaguma baganira abo bari bujumbura gusa atangorane basangiye nta mutekano tuzofa turose Eh, murakoze taxis ikigo cyane cyari ibyo murakoze taxis mbona impa mwiriwe neza muri ngaho
Mwiriwe neza Frederic.
mwiriwe neza murafite ikibazo murafite icyumviro
Ego, ikibazo cya mbere nagomba imbaze.
yego
Mbere uwo ibasabano n'umurundi.
Ba- bandanya bandanya bazi ikindi kibazo Amwe amwe yoba ari nk'umurundi nk'ibyo bintu ariko aravuga birumvikana. Aravuga yuko hari ibiganiro biriko biraba biba biriko bibera biba bigiye bihuza nde nande. Ibiganiro byaba biriko bihuza hariho polisi iri mu Burundi bose ko bari hanze abandi nabo birirwa baricwa. ibiganiro byoba biriko bihuza kawusiriya na na Jacques Bigimana n'iyi leta byoba biriko ibiganiro birikiyemo bose nabwo niba yaba ari ubushobora yagudahanura leta ikaja mu biganiro nawe itakugaruka
urakoze mbona impa mugabo ah, aho utari kuvuga kuri ni ukuvuga ko ata abanyapolitike batavuga rumwe n'ubutegetsi bari mu Burundi hariho benshi abanyapolitike bafite imigambwe itavuga rumwe na leta bari mu Burundi reka duha akanya abashinga ntayo bose turi kumwe bagira icyo bavuze ino sambano kuri ivyo bibazo vya n'ivyumviro vya taxis na mbona impa dutangure kuri wewe
Eh, ntangure ku kibazo cya ndashimye kwanza ku byo mbonye baravuze yuko abantu bateza kwicara bakayaga mugabo icyo nashatse kuvuga kandi abantu bateza kuntahura k'abarundi ndabisubiremo none ko muvuga yuko leta iteza kwicara n'abantu bariko bat- bat- batera amagrenade bariko bagira iki- nanje ndababaza ikibazo none nk'uno munsi bogenda bakicara bakafundika ibyo bafundika nanje aho bukera nkaca mvuga ati sindabyemeye mfashe ibigwanisho mfashe amagrenade nanje kuyatera tuzokongera tuze kwicara kandi ni naco gituma irya resolution ya nations inavuze ati abantu batera amagrenade bakoresha violence bagira ibyo byose badakwiye kwicara kuko siyo nzira abategerezwa kwicara ni babandi bazokwicara bakoresha ibya politike ikibazo akaba ari icya politike bagitorera inyishu politike naho rero abavuga ngo ngo kubera ngo amagrenade areka aterwa ngo tuza kuja kwicara hamwe muhabere hanjye muhabere hanjye kuko abarundi ni benshi badashaka gusubira mu ihumbi nta byo gusubira mu ngwano ni nacyo gituma nitwaha inguvu abariko bashaka gus- gucisha mu- mu- mu- mu- muri violence ngo tubago basore kukwicara ba- ba- baganire tuzokwama iminsi yose mu burundi dufise iyo kiritiri yo kwama tutumvikana tuza gufata ibigwanisho nivyo nshatse kuvuga ko bitegerezwa guhagarara bitegerezwa guhagarara n'ubu abarundi bakicara bakoresheje ku kibazo bavuga ko ari icya politiki bakicara bagatora inyishu za politiki kandi batarinze guca mu bi- mu bigwanisho nibaza mu bica mu bigwanisho bazoba bariko baturaga natwe n'abazovuka yuko inyinshi mu burundi iminsi yose ko zitorerwa ibibazo biza mu burundi zizoteza guca mu bigwanisho ivyo navyo nivyo mvuga nti ivyo ntibikwiye kubaho abo bariko badutera ubwoba bavuga ngo turakoresha ibigwanisho mwatse turaza kwicarana abo rero ntabwo dukeneye ni na muteza kubereka mukababwira ati "Ni- abarundi ntibakangwa n'ibyo abarundi bashaka amahoro amahoro arama ni uko abarundi bonyene bashobora kwicara kubera ku mutumba bakavuga ntibibagoye Ego me mu Neza ka- mu ka- natagushikamo.
mu kanya gatoyi eh, Libera ah, ntibashira kandi ku vyashikirijwe na taxis na mbona impa
ira nda cyane cyane ndabashigikira kuko mu kirundi iragi ry'abasogokuru abantu babiri eh, habaye amatati eh, ba- barabumviriza bakaba- baka- bakabatunganiriza nico kimwe no mu Burundi no- no- nshaka kuvuga rero yu- ni uko ah, kuja kuyaga eh, yarusha kugira dutorere inyishu igihugu c'u Burundi birakenewe ni ukwibutsa abantu yuko na CNDD-FDD aba batwara bari ku butegetsi birirwa barica abantu mugabo barabakiriye barayaga sishaka kuvuga yuko nshigikiye ubwicanyi sishaka kuvuga yuko ejo uh, uwo ari we wese afata ibigwanisho ngo- ngo ngo- ngo ashaka kuja ku- kuyaga nta na gatoyi mugabo uno munsi abarundi bapfa ni benshi cane igihugu carasambutse ubutunzi bu- bugeze- igihugu kigeze ahanyerera birakenewe rero yuko abarundi bagenda biyicare hamwe bayage batore inyishu hanyuma twubake uburundi abarundi boroherwe ubwicanyi buhagarare mu maguru masha Ego me professeur Libera tukiri kuri mwebwe nyene mwashikirije ikibazo mu ntango kivuga ko eh, abanyapolitike mu Burundi leta n'abatavuga rumwe nayo bakwiye kuja hamwe bakaganira kugira ngo baganire ingorane ziri hagati yabo izo ngorane hari majambo make botubwira izo arizo I- ingorane nyamukuru zirazwi ingorane ni ya korudarusha yari yazanye amahoro murazi iyo i- twaramaze imyaka itari mikeyi turi mu mahoro kubera korodarusha iyo korodarusha barayisambuye barayisambuye nkuru nziza mu kwiha ubutegetsi ku nguvu iki nababaje ni uko ariko aramara abantu kuri iyo manda ya gatatu hanyuma eh, murazi yuko na constitution nayo nyene eh, ivuga neza yuko Eh, Professeur Libera muvuze ko nkuru nziza zi- ariko aramara abantu muri ko muvuga abasirikare biwe bajeje umutekano canke nibamara canke eh, ubwicanyi bundi bukorwa n'indi mirwi ntabwo mubona
eh, ubwicanyi eh, bushobora kuba buriho je nta bimenyetso mfise kuko eh, ujejwe gukingira abarundi ni inkuru nziza ni igipolisi ni intwaramiheto Eh, ariko rero eh, ibyo tubona izo ico gipolisi nico gica abantu ikindi ca kabiri muri muribuka yuko nuze Pierre Claver Mbonimpa i- yagize yigeze ku- kuvuga yuko hariho imbonerakure ziriko zirigishwa kurasa muri Kongo murazi ivya- ivyo yabonye eh uno munsi murazi mwese ivy'imbonerakure zikora eh ni ukuvuga yu- yuko rero inkuru nziza ntabiryowe na gatoyi ko hariyo abagiye muri Kongo baku- ku- kwiga kurasa aribo bariko baramara abaro- abarundi Amatu- amatwi atarindira akanongerako baravuga nuko n'interahamwe ziri mu burundi zinjiye ivyo vyose biteza gutorerwa umuti ku neza y'abarundi bose atawo atawuvuyemo n'umwe ego bereka Armel eh, akaburungu mu kanya turabaha ijambo ariko nashaka mpaye umunota umwe eh, Nusambano agira icyo avuze kuri izo ngorane ziri hagati y'abarundi eh, bategezwa kuja kuyaga mu biganiro bizobera i Arusha Ba- Innocent
Ah, ni nka wa muziki iminsi yose aba- aba- abagwanya leta bama bavuga none mushobora guhindura n'umunsi w'imwe rangaje iyo bigiye ukumuvuga imbonerakure interahamwe jenoside bipfuye nabi mbega ayo majambo azohera ryari ingorane sizo ayo majambo y'abanyepolitike bama bakoresha y'iterabwoba kugira bashobore gushika ku butegetsi abarundi baramaze kuyamenyera barayahaze ribera nawe ibyo bintu ndibaza kuri no ngaha mubirigi wo kubaza ngo ugende werekane interahamwe iri mu burundi mbega n'umwana wanjye ko je ko ndi umugambwe cndfdd umwana wanjye akaba ari mbonera kure kuba afite imyaka mirongo itatu mu- munsi ya mirongo itatu n'itanu none yabaye interahamwe ariko yica abantu ayo majambo rero nimuze muyakoresha mubanje kuyitonda abariko bica abantu i bujumbura muramaze kumva amaraporo n'amwe yatanzwe kuva babivuga ngo kiriba onzi muramaze kumva imbonerakure ahe bujumbura ariko ziterama ajya amagenade abajya bose bakura mu mitima babita imbonerakure bajya bose bicwa bariko bicwa hari imbonerakure mwaza mushobora kugenda mukerekana ko iriko yica abantu canke ibigwanisha ifite ajya mu burundi ayo majambo rero y'iterabwoba ayo majambo yo kwama muri murahabura imitima abarundi nibaza ko abarundi abageze kure Ego, jewe ico be- nibaza uno munsi Sozera.
ingorane abarundi bafise nuko harakagwi k'abantu babona ko badashobora kuronka amajwi muri bene gihugu kugira bashobore ku- kugezwa igihugu bagitunganye babonye ko inzira yonyine ishoboka ari ukwama iminsi yose bakamisha ibiganiro abo bantu rero byaraye bibonetse nibaza ko tuza kubigaruka ko mu mu gice kira kabiri bama iminsi yose bagerageza gukerera utugwi twa politike bakaja hamwe kugira biyungunganye ico kibazo Ubu hageze aho ico kibazo bashika mushiranahe ko bakoresha Innocent n'inguvu.
tura kigaruka ko reka duhe ijambo ah, abandi banywanyi muri radio ijwi ry'Amerika Ahmed eh, na akaburungu reka dutangure kuri Ahmed mwiriwe neza Ahmed
mwiriwe cyane murafise ikibazo murafise iciyumviro ndamukiriza n'abatumire barakumva
yego namwe mwamenyesha amakuru Eh, murakoze mwa- mwiriwe neza hanyuma nagira ndababwire yuko jewe ku- ku bwanje nk'umurundi aharanira amahoro kandi ayashyigikiye nibareke kuronderera umuti w'ibibazo ahantu utari ingorane mu burundi dufise tuzitewe n'abantu akagwi k'abantu bakeyi cyane aribo babo nyene bagize ngo niyo senarede twumvira hanze nibaba no mu burundi mugabo bagaca bashaka kutubwira yuko ibintu mu burundi bimeze nabi cyane aribyo bumva ku maradiyo ngira nabo nyene bavyumva ku makuru ko uyu twebwe tuhari uno munsi nitwe twibonera ibintu leta je ndayishigikiye yuko yafashe inzira nziza y'ibiganiro bihuza abarundi bose kuko abarundi bagiye kuganira iyo arusha byaragaragaye neza yuko baganiye ibintu ari uguhendana baganira bironderera ibiti byabo nicyo gituma uno munsi rero babona ati ubutegetsi twari twahawe na arusha turiko turabona umenga uno munsi kubera demokarasi iriko ira- iratsimbatara mu gihugu nta kuntu tuzosubira gushikira ubutegetsi bagaca bagenda rero bagaforoma abantu twarabibonye ngaha bavuga ku maradiyo ngo nimbonerakure bariko baraha inkoho mugabo imbonerakure ntitwazibonye mu nyakabiga ziturira abantu ntitwazibonye aho zitera amagerenade yegomeye ibyo rero bamenye yuko abarundi ubu uyi turiko turaca ubwenge bamenye yuko amahoro n'umutekano ni ikibazo kiraba twebwe abarundi kandi dutegerezwa kuyashigikira yego murakoze Armel baraga reka hanze bakigira ibyo bivugira mugabo rero ibiganiro bihuza abarundi n'ibyo abarundi dukeneye ibindi biganiro byose tubona umenga ni Armel ubumenyi kuko bavugana murakoze reka ibibazo- akanya karatujanye reka duhe n'ijambo ah, kaburungu mwiriwe neza
abahaye mwiriwe ndahaye mwiriwe nawe ko aratwumviriza kandi ndaramukije n'umuhinga bw'ivyuma kandi ndamushimiye ko mwashoboye kumpa ijambo Eh, murakoze gushima duga kwijambo ikibazo iciyumviro
yego ubwa mbere je ndabaza rumeri hanyuma mbaze n'uyo o- n'uyo wundi mutumire ndababaza bose yego
hanyuma je nagaba mbemere kuri uwo mutumire avuze yuko ngo mu burundi ngo imbonerakure ngo arizo zica abantu ngo kandi ngo hinjiye n'interahamwe
yego nashaka je nama mbaza n'abatu- n'abategetsi b'iwacu eh, baro- bayoboye igihugu jeyo turiko turaganira mpora ndababaza uko kuko jewe natanguye kuja mu ntwaro kuva ndadaye agifata ubutegetsi kuri buyoya no n'igihe bikurikiranye no muri bibiri na gatanu nabo nyene je nari mu butware bwo hasi mugabo mugabo je nashaka mbaze uyo mutumire eh, ariko aravuga nk'uko iyo niyumva ko ari imvugo yo gusamaza ari imvugo yotuma ahubwo igihugu c'uburundi kiguma mu, mu njyane kuko avuze ngo harinjiye interahamwe ntaba ngaha mu burundi mbega iyo nterahamwe iri ngaha mu burundi ninde yatohoje izina nde izo mbonerakure zoba zica abantu ni imbonerakure yitwa nde iri mu ikomini yahe iri ku mutumbi yahe hanyuma nje nagira n'ukuri ndabasabe nsabe abo batumire bose iyo bari ngaha ku ijwi rya amerika kubara kugira ngo batore umuti aba- ari abarundi dushobora gukurikirana ni ukuri jewe nk'umuntu eh, kuva iyi ntwaro ya semidedefudede ikiri igifata ikiza igatsinda jewe nari ngaha i bujumbura n'ubu niho nkirisi ndahava nashaka ndabereka akarorero gatonya nibyo yavuze ngo ngo ngo aba- ngo ngo abasemidedefudede ngo baragiye kurwana ngo hama ngo buyoba barumvikana nibyo barumvikanye mugabo abasemidedefudede bagiye kuko babonye bishe umu- umuntu yari atowe n'aba- n'abenegihugu yari incungu ya demokarasi ndabyemera rero bakamwica baca bavuga ati ubu rero ntabisigaye kubera iyo mvo rero kuko batari biyumvirira yuko bashobora gutsindwa ba bandi nyene ubu nyene kuva ba- aba bantu ba- aba basende defudede bafashe ubutegetsi bagatsinda kandi ba- ntiba- ntibabufashe ku ngufu barumvikanye amara batsinda Egomeye.
none abo bantu bariko bara abo bantu bariko baragwana Sozera akanya babita karagiye.
abasende defudede ko aba- abasirikare bose bamaze gupfa uravye nta muporo narimwo nta niwo muri senarede arimwo bose n'abasende defudede none abasende defudede nibo biyica biyicira aba- abakoloneli bagwananye hanyuma uwo nawe uyu wundi mutumire nyakubahwa mutumire wewe nk'uko wavuze yuko woba ushigikiye umugambwe sende defudede kandi nanjye ndabashigikiye ko twebwe ngaha mu burundi dushigikiye abarondera amahoro ubona gute twova mu iyi njyane gute U- ko mbona eh, nashaka ndibutse akantu gatonya nyakubahwa mumenyesha amakuru ventene ngaho o, muribuka ukuntu bateye ikibuga c'indege nka barya abantu bateye ikibuga c'indege bakica abantu mubona yuko bokwicarana na barya babiri canke n'abafaransa mbeko abanyamerika batemera kwicarana n'abantu bayitera ko ko ko Ego, me- sadamu reka- bamwishe ko n'abandi ba- reka ba- turondere ba- inyishu z'ibibazo byawe mushira nawe kaburungu bateka reka turondere inyishu z'ibibazo byawe akanya gasa n'akatujanye uratubabarira Eh, mushira ntahe libera ntibashira kandi ibibazo vya armel na akaburungu duga kwijambo umunota umwe Zuye, ah, ah, kuri yarumere nomumenyesha yuko niba aba- yarusha barahendanye eh, birakenewe ko basubirayo kugira bakosore kuko igihugu kiri mu ngorane twese turavyemera ko abantu birirwa baricwa eh, ko abantu bapfa ko ari ingorane kandi twavuze yuko mu migenzo y'ikirundi abatasi baricara bakayaga baka- bakabanywanisha Eh, kuri kaburungu ndumva ko yanyuzwe yaranyuzwe cyane icyo nomumenyesha yu- nu- coco ni uko ibyo by'imbonerakure cyangwa interahamwe ivyegeranyo biriho eh, bizoshikirizwa ababijejwe Eh, ntituzobishira kaburungu cyangwa ngo tubishire nkuru nziza ivyo vyegeranyo biriho Mm. Eh, hanyuma ikindi nomubwira ni uko eh, ku neza y'u Burundi nawe nyine arimwo uno munsi umuru hariho abarundi benshi barya rimwe ku munsi mugabo imbere y'uko ubutegetsi bwa nkuru nziza buhashika barya gatatu ku munsi iby'indero eh, ibico vya- ni- iby'indero kwigisha canke ku- kwi- kwi- kwi- kwi- kwivuza uno munsi mu burundi hari ingorane ivyo nokwita dans tous les secteurs de la vie nationale niyo abakaburungu rero anezerewe nuko umurundi arya rimwe ku munsi uburundi bukaba ari igihugu ca nyuma kw'isi gikenye eh, nashigikire ntuzeye nabandanye avuga gutyo yarusha rero jamereza ngaho ni uko abarundi bogenda bakabonana bakayaga ingorane ziriho hanyuma twese ikibazo cya rusha turakigarukako mu kanya nico nshaka kudusozera ko mushyanaheri Eh, bira hanyuma rero senarede nayo cane cane Mhm.
nagomba kuvuga nuze senarede ni murabizi ko ari ikoraniro ry'imigambwe eh, myinshi yo mu burundi hanyuma iyo migambwe baragiye muri vya biganiro navuga mu kayanza baragiye mu biganiro vy'i bujumbura hanyuma hageze amatora murazi bara- baranyaga amagara kuko murazi ko bari abanyamigambwe benshi bishwe Ego mereka reka mushana eh, ino sambano namwe mugira ico muvuze kuri ivyo vyumvire byashikijwe na Almere na Kaburungu mu kanya gatoye cyane gose umunota umwe hariho umu- umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Ribe araturindiriye mu kanya gato umunota umwe je ikiga eh, icyumviro cya gishijwe n'umurundi ndagifata ko ari cyiza iyo cyane cyane asaba yuko amahoro ariyo yorama hanyuma icyo nshaka kumubwira mbwira ati intererano icyo ubona bish- gishoboka kugira eh, amahoro agaruke mu burundi ni iki icya mbere cyo nobanza gusaba ni uko abarundi bofatana mu nda bakareka ibibasamaza cyane cyane bakareka ababasho- ababashyira mu ntambara atari iwa- atari yabo iba ivuye hanze bataba bazi n'ibyo n'ibyo ari byo abarundi bagafatana mu nda ubwoko bwose imiryango yose nk'uko bamwe bafatana mu nda kuva kera hanyuma hageze ku kibazo cya politike abanyepolitike nibaza ko mu ngendo zabo mu byo biyemeje byose turetse na arusha kuko arusha eh, si arufa omega hariho n'ibindi bishobora kuza nibaza ko abarundi bamye ba- baya- bicara hamwe bakayaga ibibagoye Ego me- murakoze igizotera umutero inyishu y'abarundi nuko abarundi bokwicara hamwe bakayaga atambugita iri ku gikanu bakayaga bafise ibyo bayaga bitarinze kuva hanze Yego, me- nk'uko libera yavuze nkeka harimo akari kabuze muri arusha nkeka n'ibyarusha kubera harimo bamwe bamwe baza bagashyiramo twabo reka dusozere kuri ico kibazo cy'arusha mushyanaheri Innocent reka tugisozere ko bakicara bakaraba ingorane zose zishobora kubatuma bashobora kubana mu mahoro Yego, me- batarinze kuza intambara canke abakokeza ku ntambara reka duhe ijambo umunywanyi w'iradio ijwi rya Amerika Ribe mwiriwe neza mwiriwe neza ndabaramukije abatumire bari ku ijwi rya amerika mwiriwe neza Eh, ura- kandi ufise- nukuri nda- ndakeje cyane icyumviro kaburungu yaje gushikiriza ku ijwi rya amerika nagomba mbwire leta y'uburundi twebwe abanyagihugu b'abarundi niba bazi ko ariko twabatoye twabahaye kuja ku ngoma ntibagende ngo baduserukire baganire n'abantu batugandaguriye leta generali yadufashe imana bakatugandagura eh, eh, darius kurakure n'izindi mu ntazo ziguma zicwa aba dufise ababyeyi ba- baciwe ama- amabere ba- baciwe amabere kubera amayekara y'amagerenade turabasabye dushimitse niba dutambuye ku mubyimba ntibashobora kuganira n'umuntu atigeze afata izone n'imwe cyangwa ikomine n'imwe ntibaganire n'abantu banza kwitaba kuja- kuja mu matora kandi badepoje amakandidatire ndasabye nshimitse abarundi benshi babuze babuze aho bavugira babuze ingene bashika ku ijwi rya mbere kugira ngo mubumve ni benshi baradutumye bati ni ukuri abo ba- abo banyacubahiro bari hejuru turabinginze ntibaze bagende mu biganiro bavuga ko ba- ba- bagiye kuganira n'abo bantu bariko baratwicira abantu Abo- abo bantu nabo bariko bagomba gu- guteranya igihugu c'u rwanda n'uburundi turabiteye ubya- ivyatsi iyo ngendo mbega interahamwe zoza gute mu burundi zoba zije gukora akazi nyabaki zoba zi- ziserukiye nde Ego, me- zifise misiyo nyabaki Akanya In- in- karagiye.
aka- akanyuma ndangirije ko nyakuba munyamakuru imbonera kuri zo zarashe munyakabiga imbonera kuri nizo zateye amagerenade hariya kumutakura ko jewe ni- mfise n'amafoto nafatiyeho ko jewe naho tukugandagurwa mu- mu- muri komine ya buterere banyiruka banyiruka ko banyageza ko aba- aba- nigeze gukora ibintu by'umuganga sendeze vude kubikora Ego, me- gusa reka- gufotora Mushana Isuku Ribera.
bagomba kungandagura A- abo ba- ba- bare ya ni leta y'uburundi ndasabye nshimitse muze muradufashe mu banyamakuru mwe mushika kure Ribera reka Mutuvugire, reka duhe ijambo bareke- mugenzi wawe bareke hariho kuduta- hariho undi atu ah, akanya gasigaye ni gatoya cyane rwose reka duhe n'ijambo Gilbert Gilbert mwiriwe neza akanya gatoya cyane rwose umunota umwe nturenze gilbert mwiriwe neza gilbert ndabona atari hari reka imbere y'uko dusozera mbaze abashingantahe babiri turi kumwe baraza kugira icyo bavuze mu gusozera naho nyine ku byashikirijwe na Libera ariko nashaka ndabibarize akabazo ko gusozera ko mushingantahe Libera ntibashira kandi nawe inosambano abarundi bari batumiye mu biganiro yarusha byari gutangura kuri uyu munsi wa mbere amatwi adusumira amazina amwe amwe n'amazina ya bamwe baje mu biganiro mu myaka nka cumi n'itandatu irangiye abo ba amatwi adusumira abafise ibyiyumviro bishasha urwaruka eka n'abandi banyapolitiki bashasha siko buba bangana n'abo bandi bagiye muri ibyo biganiro bavuga ko batabwiranye ukuri murafite akizera ko ubu abashinga basubiye hariya ahanini ari bamwe bazogira icyo bashyitse ko bakumvikana ku masezerano y'ukuri atari guhendana reka dutangure kuri mwebwe mushinga ntahe libera
nuzeye aho igihugu kigeze ubwicanyi burengeje abarundi barakwiye guhura bakaganira abo bahura nabo n'abanyapolitike kuko ikibazo ni politike murabizi nirwa ndabigaruka ko ni akoro darusha na constitution biba batubahirije hanyuma uh, abo oye banyapolitike uno musi uno musi uh, nivyo benshi n'abantu uh, bagiye arusha n'abantu bamaze imyaka myinshi muri politike ariko rero ico abantu batokwibagira ni uko urwaruka rwagize uruhara runini muri ibi biri ko biraba mu kwanka yuko akoro darusha nanoze na constitution bifutwa abo rero banyapolitike bategerezwa kumviriza abo ubwo rwaruka amatwi asumira ejo bundi harabaye inama mu bubirigi yahuza rwaruka diaspora ivuye hirya no hino niyo senarede yari yatumiwe barayaze ubwo rwaruka rwarashikirije neza ibyumviro senarede ni ukuvuga senarede izogenda iserukira abarundi bose bagwanya no kwibutsa libera no kwibutsa libera no kwibutsa ko mu butumire umuhuza Benjamin Mkapa yari yarungiye abarundi atari yatumiye umunyapolitiki n'umwe ari muri urwo rwego umunyapolitiki wese yatumiye ku giti ciwe c'umugambwe nta urwego senarede ntigwari rwatumiwe sozera amasegonda mirongo ibiri mu kanya gatoyi duhe ijambo inosa nuzeye nashwe tumatse ibyo biganiro byasivye je nibaza yuko aho yari yahihendeye kuko mwibuke neza yuko igihe bugurura reka ndabona akanya kagiye reka ibyo biganiro muri Uganda senarede yari ifite intebe ego mereka ivyo vyari cagihe ariko ubu ubutumwa siko bwari bwagiye muce na Innocent bano namwe mugira ico muvuze cyane cyane kuri abanyapolitike uh, basubiye mu biganiro kandi hanini ari bo bari mu biganiro mu myaka 16 iheze akanya gatoye cyane mufite umunota umwe
nibaza ko abanyepolitike bagiye mu biganiro akaba arizo ngo aribo bateye izo ngorane nta kibazo na kimwe gihari kugira bace kwicara hamwe bongere baduhe abatabaha amahoro abarundi mugabo mu gihe baba baje hari ibindi bitwaje naho nibaza yuko bidakenewe ko bicarana hamwe hanyuma nk'uko babivuze urwaruka nibaza ko umunyepolitike wese atari aho mu burundi honyine ateza kwama ashyira imbere ibyifuzo rw'urwaruka atarabye ngo urugwaruka ruri muri muri uyu mugambwe cyangwa ujya wundi mugambwe kuko nibwo burundi bw'ejo nibaza yuko ubwaruka mu ibiganiro nabwo nibaza nka kumwe namwe ndabivuga kugira tuzoronka amahoro ashobora kubategurira n'akazoza bogerageza bakaba bakabatumira nabo bagashikiriza ijambo si urwaruka rwonyene nibaza ko hariho n'iyindi migwi y'abantu benshi hama ku vyerekeye sinarezi navyo jewe naho ndayumva ni nko hariho n'ayandi mashyirahamwe ngaho y'abantu bagenda bakaja hamwe nibaza ko igihe umuhuza yabona yuko nayo mashyirahamwe adakwiye kuja hamwe kuserukirwa mugabo ashobora gutumira umuntu ku giti ciwe ku byo ashoboye kandi nk'uko twavuze ko ikibazo ari ca politike nibaza ko abakuru b'imigambwe kubona ariyumviye gutumira abakuru b'imigambwe ni byiza cyane kuko mu burundi abakina politike n'abanyamigambwe hamwe n'uno munsi abo twita societe civile abo bose batumira bakicara hamwe naho kuza hamwe twarabonye ibya dese ikibiri turabona ibya ega n'ejo n'ubundi arashobora gufata agashiraho ikindi kintu mugabo igikuru si ico igikuru ni uko ko amahoro yaboneka mu burundi murakoze mushirantahe innocent bano turagushimiye cyane rwose nawe mushirantahe limbera ntibashira kandi turashimiye cyane rwose abanywanyi b'iradiyo ijwi ry'amerika baduteye akamo bagashikiriza ibibazo bafise eka n'ivyumviro vyabo turashimiye ingenieur yadufashe mu ngabwe bw'ivyuma tukaba dushimiye kandi na fatu yagiranije ikiganiro akaba yashoboye no gutunganya ibiganiro vyose kuri telefone mwakoze mwese mugire amahoro n'umunsi mu- amahoro n'umugoroba mwiza mwese mu kanya kandi mu kanya kari imbere turabashikiza ayandi makuru yerekeye Burundi murakoze